Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 31 irratti waashingtan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. raadiyoo saatalaayitiin saatii marsariitiif fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaalatamoo akkam mooltan roobii sadaasa 13 bara 2019 akka lakkoobsa itiyoophiyaatti immoo sadaasa 3 bara 2012 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
kan oduu dubbisu antuu jubee horaati hiree murteeffannaa sidaamaaf sagalee kennuuf qophiin xumuramuu saangawoonni beeksisan mataa oduuti attam mooltan.
yuunivarsiitii dambidollootti wixata dabre kana lubbuun barataa tokko dabruu pirezidaantiin yuunivarsiitichaa dubbatan haala yeroo ammaa dhaabbatoota barnootaa itiyoophiyaa keessatti mul'atu irratti qondaalli barnoota sadarkaa olaanaa tokko har'a vii'oo'eef ibsa kennanii jiru akka aadaa sirna gadaatti abbaan gadaa egeree ka gara waggaa afurtamaa booda muudamu jila torba dhiifama. Ka gara waggaa digdamaa booda muudamu jila torban dabre geggeessame irratti filatamee jira. maraaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduuf gara tujubeetti deebina.
magaalaan hawaasaa gara nageenya ishee duraanitti deebi'aa jirti jechuudhaan kantiibaan bulchiinsa magaalattii har'a ibsa kennaniin beeksisaniiru hireen murteeffannaa sidaamaas gufuu tokko malee akka xumuramu gochuuf bulchiinsichi qophee eegaa godhateera jedhan gabaasaa yoonaattaan zabdiyoos soraa dhiyeessa.
Akka gabaasa boordi filannoo Itoophiyaatti uummatni Sidaamaa naannoo mataa ofii qabaachuuf yookaan ammoo naannoo kibba jala jiraachuuf ofii murteeffachuuf nama miliyoon lamaa ta'utti kaardii galmaa'e. Kaardii kennuuf galmaa'e. Kaardii tanallee nami nagumaan ba'ee nagumaan ga'e galmaa'ellee akka dansaatti qophoofnee jedha ittaanaan bulchiinsa magaalaa hawaasaa obbo Xiraatu Bayyane.
ይህንን ሪፈረንደም ለመሳተፍ የሚፈልግ አካል በሙሉ በቅስቀሳ ወቅትም ከቅስቀሳ በፊትም በነበሩ ጊዜያቶች እንዲወስድ ሁሉንም ምቹ ሁኔታዎች ተመቻችተዋል።
አካን ጀደባ ሪፈረንደሜ ተነቲ ደረሙ ፈዱ ጩፍትን እዩ ዱል ፍለኖት ፍለኖን ዱበሌት ቆት ኬሰ ቀባችሁ ወን ጩፍቲ አክደንሳም እዮፍቴፊ ጀደ murtiin ofii murteeffachuu murtii ofii ofii murteeffachuu tanaaf jedhaniitiin hojiin mootummaallee hin miidhamne ta miidhamtillee hin jirtu namni isuma hagduriillee caala lafti misoomuu jirti jedha namni kaardii kennuufillee waan hedduun garum garaan itti qophaa'ee jedha naga biyyaatiif jedhanii manneen shiishaatii fi kacaatiillee seeraan seermalee keessa gurguran hedduulleen kacufamanii fi gamkaanin ammoo akka ijoolleen hojii argattu yookaan ammoo namni karaa irra buluulleen jireenya mataa ofii qabaachuu danda'u jedhaniitiin waan hedduutti hojjetamee jedha gamkaanin ammoo hawaasaan akka itti aanaan itti gaafatamaa bulchiinsaa jedhutti gara nagaa deebiitti ilche bulchoota biyyi nagaa dhoowwanii wanjala hojjetan jedhanii shakkan keessa nama dhibbi tokkoof digdamii sagali keessa nama dhibbi tokkoof kudhanii afurii qaqqabameedha.
Abbaan alangaa muummichi federaala Itiyoophiyaa obbo Biraanuu Tsaggaa'ee akka lakkoobsa Habashaa amajjii kudha shan bara kuma lamaaf kudha tokkotti naannoo Amaaraa magaalaa Baahirdaar keessatti aangawoota naannoo kan sadarkaa olaanaaf humnooti naga eegumsaa akkasumas jeenaraalota magaalaa Finfinnee keessaa irratti akka ajjeechaa raawwatame ilaalchisuun sabaa himaaf ibsa kennanii jiru gabaasa guutuu soraa dhiyeessa.
Akka abbaan alangaa addaa jedhetti jarii nam fide hunini waraana jidduu dhaaban malee sila waan hedduu herregateeyyuu qara waan mootummaa galgalchuuf qophaa'an mootummaa galgalchuuf qophaa'an abbaa fixanillee qopheeffatan fulatta nam fixanillee qopheeffatan warri tanatti qophaa'e birgaader jeneraal Asaamminoo Tsiggee shaambal Mammirgatinnet shaambal Mannaa Isheetuutii fi shaalaqaa Addunyaa Warquufa jedha ajaja waraana Asaamminoo Tsiggeetiin waraana addaa naannoo Amaaraatti warra Dooktar Ambaachoo eegu qawwee irraa hiike isa obbo Izezii fi obbo Misgaa Migbaaroolle fixee jedha walumattuyyuu nama kudhanii shanii tanaan dhumate diddam caalaatti mammadaa'e horii hedduutti badee jedha gabaasa kunin warri hujii tanaan shakkam torbaatam keessaa soddomii tokkidha jira soddomii tokkommoo hin qabamne horii baankii nama diddamii lama irra qaban miilota birgaadeer asaamminoo faati ijjeecha tanaan duratti aktivistooti isaanii waliin itti qophaa'aa ba'an naannolee Itoophiyaa akka akka keessalleetti nama leenjifatanii oduu gurracha bahani waldhab naannoollee ittammeessuu fedhan abbaan alangaa addaa akka jedhetti wanni finfinnee jeneraal saalee mokonnin ijjeesanii fi waraanii gosaan gargar baasaniitiin mootummaa federaalaa harka deebifachuu fedhan nami jeneraal saalee ijjeeselleen waraanun miiloti asaamminoo faati leenjifatanii qaxaratanii hujii itti kennatan hajaja kudhanii masaafinti jedha jeneraal saalee malee sila birgaader biraanuu juulaallee ijjeesuuf malatan taatullee hin taane jarhana hujuma irratti fixanii jedha. Warri hojii kanaan shakkan baayirdaar keessa nam dhibbi lamaaf torbaatamii torba finfinnee ammoo nam dhibbi tokkoof afurtama qaban poolisii federaalaa abbaa langaa addaa poolisii naannoo amaaraatii fi warra nagaa eegu hedduuttan irratti wal qarqaare. jarii waa qorachuu jiru kun torbaan xiqqoon duuballeetti rakkoo nagaa biyya keessa irratti qorateetiin waan uummatatti mutti jira.
magaalaa finfinneef waashingtan waliigaltee magaalaa obbolummaa isaanii haaressanii jiru ka finfinnee daawwatan kantiibaan magaalaa waashingtan miuriyel baawuzar akka jedhanitti haalli siyaasaa haaraan itiyoophiyaa keessatti uumame waliigaltee sana daran hojiirra oolchuuf gargaara kantiibaan kun finfinnee kaseenan jila namoota torbaatama of keessaa qabu hoogganuudhaan ture waliigalteen obbolummaa magaalaa finfinneef waashingtan gidduutti mallatteessan kan waggoota shanan darbanii kan haaressu ture kanaaf jecha ka daawwannaaf gara itiyoophiyaa dhufan kantiibaan magaalaa waashingtan miuriyel baawuzar if ittaanaan kantiibaa magaalaa finfinnee taakkala uumaa waliigaltee kana kan mallatteessan wixata darbe ture aangawoonni qonnaa itiyoophiyaa weerara waan isaa cimaa kan midhaan miidhaa midhaan biyyattiitiif balaa ta'e to'achuuf tarkaanfii fudhataa jiraachuu beeksisan hawaannisi gammoojjii kun yamanirraa itiyoophiyaa kaseen baatii waxabajjii keessa ta'u hoogganaan kunuunsa biqiltuu zabdiyoos saalaatoo beeksisaniiru akka qorannaa torban darbe lafa hektaara kuma saddeettamii lama irratti geggeessametti hawaannisi gammoojjii kun lafa hektaara kuma soddomii lama irra hedduu oromiyaa amaaraaf naannoo affaararraa argamu sallattuun raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru weerarra hawaannisaa marsaa lammataa yemanirraa dhufaa jiraachuusaaf gara boodaa soomaaliyaa soomaalilaanditti kan qajeelan yoo ta'u itiyoophiyaa kibba gama bahaalleetti darbuudhaan kan darbuun isaanii kan eegamu ta'e sallattoon beeksisaniiru itiyoophiyaan bara kuma lamaaf sadiif kuma lamaaf afur keessa weerarri wal fakkaatu kan isee mudate ta'uu sallattoon ibsanii kan akka miilanaa garuu hedduu miti jedhaniiru. oduu gabaastuu kataatee saam maadniik assosheet pirees irraa waggoota hedduudhaaf haala sudaan kibbaa keessaa gabaasaa turte baatii darbe garuu erga aangawoonni odeeffannoo kijibaa gabaaste jechuudhaan eeyyama isheerraa mulqanii booda biyyatti akka gadhiistu dirqisiifamteetti yeroo ammaa naayiroobii keessa akka jirtu yoo ta'u hanga baatii bitootessaatti sudaan kibbaatti deebi'uu hin dandeessu yaada tiwiitarii irratti maxxansiteen medniik akka jettetti waggoota sadiif erga sudaan kibbaarraa gabaastee booda eeyyamni koo kan pirasii baatilee sadiif na duraa ugguramee jette medniik akka jettutti sun kan hedduu nama rifaasisuuf mallattoo ammas sudaan kibbaa keessaa walabummaan pirasii dhabamuu isaatii jetteetti aangawoonni sudaan kibbaa immoo dhimma isaa akka addaatti ilaalu abbaan taayitaa sabaa himaa sudaan kibbaaf hoogganaa akka ta'an eliyaazaa aliyeer akka jedhanitti medniik mootummaan waliin hundeeffamuu isaa dura biyyattii keessa muddamni jiraachuu gabaaste kun immoo sirrii miti jedhan kanaaf jedhan aangawoonni gaazexeessaan tokko biyyaa kabaafamu yoo badii dalage qofa gareeliin mirga namaaf falman kanneen mirga gaazexeessotaaf falman akkasumas eepiin madnikiin cina ka dhaabbatan ta'uu beeksisaniiru ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. kaseena qabeessa ta'ee dhuga ba'umsi dhimma aangoorraa kaasuu kan pirezidaanti doonaald tiraamp irratti fuulleeffate innaa seera tumtoonni ijoo ta'an yaada akka akkaan wal rukutu kan tiraamp bu'aa siyaasaaf jecha aangootti akkaan fayyadaman moo miti jedhu har'a waashingtan keessatti banamee jira miseensa mana maree adaam sheef tattaaffii pirezidaanti tiraampiin aangoorraa kaasuuf geggeessamu hoogganu adaam sheef pirezidaanti tiraamp maallaqa gargaarsaa waraana miliyoona dhibba sadiif miliyoona sagaltamii tokko kan yukireeniif kennamuu malu ugguran jechuun illee yakkanii jiran oduu namaaf qabnu kanuma.
kadhagaa jirtanas waashingtan diis irraa kadabruu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. yuunivarsiitii dambidoollootti wixata dabre kana lubbuun barataa tokkoo dabruu pirezidaantiin yuunivarsiitii dambidolloo dubbatanii jiru barattoonni akka tasgabbaa'an gochuudhaaf hojjetamaa kan jiru ta'us dubbatu yuunivarsiitii mattuuttis barattoonni sagal miidhamanii turan keessaa ja'a fayyanii mooraatti deebi'uu isaanii yuunivarsiitiin mattuu beeksisee jira naakoor malkaatu amborraa gabaase.
yuunivarsiitii dambidoollootti dheengadda gaafa wiixataa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa tokko bara kuma lamaaf kudha lamatti lubbuun barataa tokko qaama ammaaf hin beekamneen darbuu isaa pireezidaantiin yuunivarsiitii Dambidoolloo Dr. Lataa Tasfaayee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haala yeroo ammaa yuunivarsiitichi keessatti argamus akkasitti ibsu Dr. Lataan.
Naannoo laanchii barattootaattiidha. Barattoonni muraasni walii gadi dhiibuudhaan warri kaan immoo naannoo sanatti baay'inaan turan jiru. Gidduu kanatti kaan asii gadi dhiigaa ta'e kana gidduutti barataan tokko kufee ture jechuudha naannoo sanatti. Barataa kana yeroo ilaallu barataan kun akka tasaa dhiigaa ture battaluma gara kiliinikaa barattootaa kan mooraa keenya keessa jiru geessine akka tasaa baay'ee dhiigaa ture gara hospitaalaatti geessineerra. Sa'aatii muraasa booda utuu yaalamuu jiruu lubbuun isaa kan darbee jechuudha.
Qaamni barataa kana irratti rakkoo geessise to'atame.
Naannoo sana kan turan shakkamtooti yeroo ammaa kan qabaman jiru nama afur kan ta'an gochaa kanaatiin wal qabata jedhamee kan shakkamanii poolisiidhaan qoratamaa jiran jiru. Qaamni poolisii qorannaa irratti gaggeessaa jechuudha. Qaama kamiyyuu waliin qabatudha. Namoota hin beekamne ta'uu danda'a. Gochaa kana kan raawwatanii gara tasgabbiitti barataa mariisisuudhaan barataa gara doormiitti deebisuudhaan gara tasgabbiitti dhufuuf yaalamee ture. Haa ta'utu malee hanqal waan ta'eef barattooti baay'een naasuudhaan kan ka'e waliigalchi mooraa keessa dhiigaa turaniiru wanti uumame tokkoyyuu hin jiru boronkiisaas jaarsolii biyyaa gootii amantii wajjin akka ta'anii mari'ataman godhamee wanti jiru haasa'amee ture kunis walumaan jiraachaa jiru ammayyuu bifa tasgabbeessuutiin qabeessa marii godhamee har'a gara baruuf barsiisuutti deebi'anii mooraa isaanii keessa jiru mooraa keessatti deemaa jiru jechuudha dareen jalqabnee jira jechuudha kanadha kan gochaa jirru gartuu gaatti garuu yoo uumame barataan wantoota akkasiirraa Yuunivarsiitiin akkuma beekamu siyaasaaf amantaa irraa citaadha. Kutaa kamirraa qaama biyyattii kamirraa dhufuyyuu akka obbolaatti akka wal ilaalu akka obbolaa obboleettiitti wal ilaalee akka wajjin jiraachuu qabudha. Kanumadha wanti nu gochaa jirru ammas walitti dhufeenya barattootaa cimsuudhaaf hojii garaagaraa hojjechaa jirra.
Barataa Gadaa haala yeroo ammaa Yuunivarsiitii Dambidoolloo keessatti jiru ibsee jira. Haalli aaddeessaa Eengadda guyyaa wiixataa Yuunivarsiitii Mattuu keessatti uumamee ture tasgabbaa'ee jedhan itti gaafatamaan sabquunnamtii fi dhimma alaa Yuunivarsiitii Mattuu obbo Olqabaa Asaffaa.
Barattootni amma qoba qobaatti nyaachaa jiru. Qoba qobaa ooluu wanta jedhamu jira. Kun hammam sirriidha?
Sirriidha. Barattoonni nageenya eegumsaaf kan of godhuuf jecha yeroo kanarratti egaa eegumsaaf akka godhuuf bakka adda addaatti warra bahe sodaan nageenya warra bahe iddoo tokkotti qabneetu dabaree baaqan isaan irraa soramaa jiran jechuudha. Barnooti kennamaa hin jiru garuu hojii garuu barsiisuu bakka turetti deebisuudhaati achirra kan jiraatu. nageenya dursa namni jiraachuu qaba waan ta'ee fi yuunivarsiitiin kun humna dabalata humna nageenya eegsisu bobbaasudha. Hojii tasgabbeessuu hojjechuu hojii tasgabbeessuu kan egaa barsiisotaan hojjettoota hawaasa yuunivarsiitii maraan akkasumas abbootii gadaa abbootii amantaa fi namoota dhageettii qaban naannoo irra jiran fayyadamuudhaan gara hojii araara buusuu kan yaalamaa jiru. Kanaaf maatiin illee akkaataa kanatti yaaddoo keessa galuu irra jiraatu.
Gamoon gubatee jira yuunivarsiitii mattuu keessatti hojii ol qabatee barataarra miidhaan qaqqabee jira.
Kaleessa dalaga namaa sababa ka'umsa hin beekamneen gamoo afirtamii afurii jedhame tokko irratti abiddi doorni tokko keessaa ka'ee qabatee ture qonnaa jala hooleera. Sooshaal miidiyaa kanarra naanna'ee akka waan gamoon tokko guutuu barbaadaa itti banee haasa'amu sun dogoggoradha. Ka'umsi rakkoo kanaas baratamaatti jira.
Barataa Yohaannis Baqqalallee gama isaatiin gara fuulduraattillee yeroo haalotni akkasii mudatan barattootni miira keessaa bahanii tasgabbaa'uun lubbuu namaa du'arraa baraaruu fi madaa'urraa oolchuu qabu jedhee jira. Jaarsolii biyyaa magaalaa Mattuu keessaa obbo Haayiluu Laggasa dhimma kanarratti akkas jedhan.
Umurii isaanii dabarsan keessatti maatiin gahee isaa gumaachee yaaddi kun amma hundumtuu qabeenya biyyaati iddoo adda addaa dhufanu malee as erga dhufaniif immoo nuuf immoo amaanaa guddaatu nurka jira jechuudha biyya kanatti. Aadaa guddaa qabna, safuu guddaa qabna, aadaatti keessummaa simannu simannee gaggeessinu aadaattiin kunuunsu nu qabna. Isa kanallee nu hubachuu qabaa inni gorsina akka maatii akka lammii tokkootti akka lammii biyya tokko keessa jirutti yaaduu qabna jechuudha. Yuunivarsiitii jechuun cittuu biyyaa tokko jechuudha. Sabaaf sablammii adda addaa amantii adda addaa keessatti mul'ata mitiire. Giddu galeessa walti jaratti bikana barnoota taasifatanii barnoota jiraatti cimu jaalala uumuu wal kabajuu wal mararfachuu wal gorfachuu wal qajeelchisa jedhu gorsi nama akka maati.
Barattoota yuunivarsiitii keessatti baratan irratti akka aggaammiin kamiyyuu hin adeemsifamnee fi namootni barattoota ajjeesanis ta'e madeessan akka seeratti dhiyaataniif hiriirri gaafatu. magaalaa Amboo barattoota sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa akkasuma Shawaa Lixaa magaalaa Baakkootii fi Harargee Lixaa Machaaraatti geggeeffamuun beekamee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaggeeffattoota keenyaa gara gabaasaa ta'anutti ceenaa dhaabbatoota barnootaa sadarkaa olaanaa keessatti haala nageenyaa yeroo ammaa mul'atu laalchisuudhaan jaallanneen ministeera saayinsii fi barnoota olaanaatti daayirektara koominikeeshinii kataan obbo Dachaasaa Gurmuu asoobsistee jirti gara sanatti dabarra.
Dhimma waldaatti uumamanii wal qabatee yuunivarsiitota biroo keessatti illee mallattoon mul'ataa jira. baay'inaan yuunivarsiitoota oromiyaa keessa jiran keessatti mallattoon kan mul'ataa jiru sababiin isaatiillee halluu ba'uun waan danda'amu itti fakkaatee ijoolleen shakkiidhaan waan uumani malee waa dursee uumameetii miti kanaa ol qabatee amma qaama nageenyaatiif hoggansi yuunivarsiitiitiif hawaasni naannootiif waliigalteetiin irratti hojjetaa jirra tasgabbeessinee gara barnootatti ijoollee deebisuuf jechuun shakkiin sun irra deebi'amee akka dhufuu hin dandeenye. barattootas mariisisaatiin irratti hojjetaa jirra yeroo muraasa keessatti fala arganna jennee diriyya.
Yaaddoo akkasii kan qaban barattoota yuunivarsiitiiwwan warra kamiiti?
Yuunivarsiitoonni hundumtuu amma har'a tokko tasgabbaa'ee borummoo kan biraa akkas akka ta'utu jira tasgabbaa'ee itti deddeebi'utu jira kan dafaniitiin to'atanii mariisisaniitillee baay'ee tasgabbeessanii jiran yuunivarsiitoonni naannoo Oromiyaa keessa jiran keessa jechaadha kanaafuu. kanatu kana jechuun hin danda'amu jechuun haalli dafee dafee waan jijjiiramuuf dhimmichi yuunivarsiitii hunduma keessattuuyyuu wanti kun akka wanni ta'uu hin dandeenye yuunivarsiitii biyyattii keessaa qabnu hunduma keessattuu mariisisnee tasgabbeessinee hojii idilee akka raawwatuu danda'u gochaa jira. Kana jechuun yuunivarsiitiin hunduu jeeqamee osoo hin taane yuunivarsiitoota muraasa keessatti haalli kun waan mul'ateef hundumaayyuu amma eegumsiif barattoota mariisisanii dhimmichi akka babal'atuu hin dandeenye. mariisisaniitiin hoogganuun yookaan immoo dubbii kana to'atuun hordofuun duuka bu'uun barbaachisaa waan ta'eef isa sana hojjetaa jirra jechuu barbaadeetan.
Barattoonni haaloo ba'iinsa sodaatan jedhaman kun kanneen Oromiyaa keessa jiran jechuu keessanii?
Ee jechuun amma yaa wantoonni akkanaa kun uumaman kanneen Oromiyaa keessa jiranii baay'inaan Oromiyaa keessa jiran irratti mallattoon mul'ataa jira garuu. gara biraatittis ta'uu hin danda'u jedhamee waan jala sararameef hin amanamu waan hin jirreef hundumaayyuu to'ataa jirra hundumaa hordofaa jirra jechaadha yaa mariisisnee innichi gara jeequmsaatitti akka hin jijjiiramne hojii idileetitti akka deebi'uu dandeenyu hojjetaa jirra jechuu barbaadeetanii kanuma qabna odeeffannoo.
Asirratti obbo Dachaasaa Oldiyaa Yuunivarsiitiin ala lafti itti barataan du'e jira gara biraan.
Hayi ragaan qabu kana haga ammaati.
Warruma sana lamaan jechuun.
ee warruma san lamaanii ijoolleen immoo muraasni oofamanii hospitaala galanii jiranii sasasin jiraatu illee amma hin baane kan baane sirritti kanaafuu ragaa qindaa'e hin qabnu kanarratti.
yuunivarsiitii keessa ijoolleen barumsaaf yeroo deeman nageenya isaanii eegsisuuf itti gaafatamni eenyurra jira.
yaa'u itti gaafatamni hawaasuma hundarra jira kan inni guddaan barattoota irraa jalqabameetini barattoonni illee gahee isaanii yoo taphatan qofa kallattiidhaan kan bifa barbaadanii raawwatuu danda'amu. Kanaafuu inni guddaan odoo danda'ame odoo barattoonni wal danda'anii ofumaa kaayyoo isaanii kan bahanii irratti xiyyeeffatanii dhimma beekumsaatiin wal qabatee dhufuu akka hin dandeenye odoo irratti hojjetanii isatu murteessadha. Isatu bu'uurallee yoo isan taane garuu qaamni eegumsaatiis qaamni hoggansa yuunivarsiitiitiis hoggansi naannoo saniitiis hawaasni naannootiis kun hundumtuu gaheen isaanii hammana jedhamee waan tuffatamuu miti hundumtuu yoo jabaatee ol gargaare qofa nageenni kallattii takkaan qofa hawwanii fi dhufuu hin dandeessu yookaan immoo mootummaan qofti illee waardiyyaa dhaabeetiniin miti nageenya mirkaneessuu kan danda'u hawaasni hundumtuu lammiin hundumtuu nageenyi kan kooti anis gahee koo dhimma nageenya irratti bahatuun qaba hojjetuun qaba jedhee yookaan ifaaju taate walitti dhaamtee dubbiin kan nagaa ta'uu dandeessu kanaafuu yaa'u inni guddaan silaa barataadha. Itti hawaasni hundumtuu jechuun hawaasni yuunivarsiitichaa hoggansi yuunivarsiitii hawaasni naannoo san jiraatu qaamni eegumsa illee godhuuf jechaadha eegumsi yuunivarsiitii kurkuun hundumtuu walitti dha'amee fi nageenya mirkaneessuuf kan bu'a qabeessa ta'uu danda'u Kana keessaa tokko laafee bakka ho'iitiittoo kan uumamtu taate akkuma arginu kana hin babal'ataa bifa hin barbaachifne bifa irraan eegalle bifa ka'umsi isaa kan hin fakkaanne fakkaatee deemuun isaa hin oolle akkasitti hundumti keenya beekneetiniin kallattii kenna waan nurraa eegamtu cimnee baanee qofa kan nageenya mirkaneessuu dandeenyu fayyaa ta'a jiraadha.
Gaaffii koo dhumaa taatiime yuunivarsiitii waldiyaatti ijoolleen rakkinni irra ga'ee nageenya keenyaaf jecha galuu barbaannaa jedhu waajjira keessan irraas kaleessa gara sanatti imalaniiru falli isaanii maal ta'a.
Amma yaa'u ijoolleen walitti deebi'anii gara doormitiitti jiraatu wal sodaatu uumame malee silaa haalli nageenya amma nagoma jedhanii qaamni nageenyatti illee eega jira nageenya isaanii kanaafu gareedhaan wal qoodanii ijoolleen walitti deebitee haala jireenya isaanii jalqabu irratti waan shakkii uumaniif isa mariisisneetiin tasgabbeessinee itti fufsiisudha malee gara biyyaatti deemuun fala ta'uu hin danda'u kallattii saniin hojjetuunis ulfaataa waan ta'eef.
Barattootaaf dhaamsi dabarsitan jira.
Inni guddaan abbaan dhimmaati kan biyya bahaniif kaayyooma bahaniif irraanfatuu dhiisanii. jabaatanii jireenya yoo kan nageenyi kan keenya jedhanii isaan kan tiksan taate san caalaa wanti dhufu waan hin jirreef qaamni mootummaa hundumtuu hooggansi jiru hundumtuu gargaarsa guddaa waan godhuuf barattoonni sirritti keenya jedhanii itti yaadanii kenneen nageenya ofii tiksatuun isaanirraa eegamaa waan akkanumaan taate hundumaa birbinyanii sodaatanii isaan ta'anii walitti bu'iinsatti deemuu baatanii wantoonni jiru hundumtuu tasgabbaa'uu danda'a kan jedhu barbaada.
Obbo Dachaasaa Gurmuu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa nagaa.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimookiraasii. dhuma torban darbee godinaa booranaatti abbaan gadaa eegirii torbaatamii afraffaan jechuun kan waggaa digdamaa booda muudamuu filatamee jira dabballeen alakee mallichaa jaalleewwan eger gorsaaf qajeelchaasaa ta'an waliin jilli geggeeffameefi jira qorataan sirna seera gadaa oromoo fi gadaa obbo dhiifama qorataan sirna seenaa oromoo fi gadaa obbo jaatanii diidaa sirni kun waggaa saddeetiin takkaa akka geggeeffamu himanii hawaasni booranaatii alaa aadaa geggeessaa ofii kana guddifachuu qaba jedhanii jiru galmoo daawwitu naayiroobii irraa erge.
goodayyaan aadaa sirna gadaa booranaa keessatti bakka guddaa qabudha sirni kun gaggeessaa biyyaa boruuf kan ittiin guddisan yoo ta'u gadaa keessaa dabballeewwan boruu abbaa gadaa biyya gaggeessan ta'uuf duulaan na filadhaa jedhanii dorgomanii gaggeessa eegariif kaadhimamu waggaa saddeetti tal tokko kan gaggeeffamu sirni kun sanbata darbe booranatti gaggeeffame dabballeen alakee maallichaa alakee bukunee warra boruu isa gorsuuf kaadhimame nama jaha duuka muudameera obbo jaatanii diidaa qorataa seenaa fi sirna gadaa oromooti.
Sirni gammee irraa garkuusa ce'uu uffanni ijoolleen gammee buufatte amma kadhumaan jiru ijoolleen dabballee turtee dabballee asii gammee xixiqqoo gammee gugurdaa jettee sirni gugurdaa akkana keessa dabartee boodiyyaa sanaan hin goodatti yookaan mataa hin aadatanii boodiyyaan tun sirna garkuusa ceesisu jechuudha. Sirni gara kuusaa ceesisu ta'e immoo gugurdaan sirna amma kuusaa ceesisuuf mataa aadatan kan boodiyyaa kan keessatti immoo yoo kuus ta'anii. Gammee keessa ba'anii kuustaanaan adulaan ja'aawwan keessa lallabamuu fi qophii guguddoo lama keessa qabu tokko daannattoodhaan nafilaa waan jedha irratti waggaa saddeetii keessumaa ture har'a immoo is jalqaba kan kaaseen kunam argatti jedhanii nama walda wal dorgommee warra dabree calalanii ebel ebel argatee jira argatee jira namiin argatiin immoo olmos waggaa afurtama irratti isteetti taanu yookaan kalmaan teessaniitti guutaa jedhanii akkasiin dabarsanii. Bultii muraasaan duubatti yookaan torban lamaaf sadiin caallee duubatti amma deebi'aniitu immoo isaan lallaban jechuudha.
Erga eenyu akka filame baramee booda dabballeewwan kun mataa addatanii guyyaa sadii keessatti gara kuusaatti ce'isu. Ijoollee kanas warri ergaa dhageettii waan safuu fi aadaa isaan barsiisaa guddisuu jedhu ogeessi seenaa Oromoo abjaatanii dida. Abbaa gadummaa kanaaf dorgommiin akka jiru simanii gulantaa dabballeewwan kun ittiin dorgomanis akkasitti ibsan.
Inni tokko warri filam kun hin Isi jalqabaa isi ganama kana balleessu achi jalqabee adoo warri maal ta'e. Kan biraatiin ammoo aadaan tuni aadaa dimokiraatawaa jechuun karaa biraatiin parturii approachii waliin marsanii nama muraasii qabateen taa'u waliin marsan waan ta'eef yoo har'a fakkeenya abbaan gadaa sabboo ta'ee yeroo itti aanu gargoona maraa goon immoo deebi'ee immoo waliin fa dorgomuu danda'a. Achiin duubatti gara sabboo deebi'a. Sabboolleen immoo wal dorgomuu danda'a. Abbaan darbeen darbaa. Wal hirmaachisuullee waliin ga'uullee wal hirmaachisu jechuu karaa biraatiin sunillee ulaagaa tokko. Kan biraatiin immoo abbaa gadaa yookaan abbaan nam kanaa yookaan abbaan mucaa kanaa keessumaa abbaan gadaa yoo ta'e. Sarga isaa maal wanti gaarii inni hojjete jedhanii akka mootiveeshinii tokkotti yoo inni bara gaarii bariisa bara gaarii ta'ee waan gaarii hojjete namni biraallee akka kan fakkeen ta'ee waan gaarii uummataa hojjetuu fi oo galata gooroo qaba gooroo dhawaa yakkine dhibaayyuu yakkine gaaraas gooroo qaba irraa deeffatuuti akkuma mucaa isaa lallan maal jennaan namni bor abbaa seeraa ta'uu danda'u nama kan uummatii abbaa seeraa tolchee kakachiisu abbootii seeraa horachuuf. Jecha warroon kana irdeebi'anii illee ni baatu. Humna ulaagaa tokko. Hoggansi gadaa akka waan hin baanne lafaa shaakalchiisan. Yeroo kaan bulchaa jiru irra shaakalchiisan malee eegan gootti dhufi nama irratti shaakala.
Dabballeewwan kunis marsaa gadaa isaanii keessaa yoo sirni kun isaan dhaqqabu baannattoo jedhanii duulaan ollaarraa haga gosaa fi lammiitti maatiin himanii fi dhumarratti gadaa isaanii kan marsaan irra jiru bakka bu'uu danda'u jedhu abjaataniin.
Namjaa nami filamee. Kanan mucaan kun alaafee mallichaa mucaan kun daa'ima abbaan isaallee ni baannatoo sanaaf deemuu akkuma isaa boqotee sunillee naasuullee keessi gala waan ta'eef. Akaakuu isaatiiniti abaaboo isaa baqataa ture yeroo geedoo. Abbootiin isaanii liban jaldeessaati. Akaakuun isaa jaldeessi libaniiti. Abaaboon isaa immoo areeroo geedoo liban baqataa areeroo geedoo isaatti abbaa gadaa ture. Isa duukaa warri filatamu kuchuuf oolumaan barsiisanii kophaa miti baas. Eegatti kan filamu kun namjaa. Warri ja'aan kun yoo xiqqaatte waggaa dheeraa kan cufu waliin jira gargar hin bahu. Agi isaan gargar ba'an waggaa saddeettan baalli harka qaban qofa gargar ba'anii gadaan sadii taatee fula sadii qoodamti. Inni warra lama kan ja'aan keessaa afur waliin hafu. Warri lama immoo gadaa tokko tokko qabateetiin damee gadaa keessatti irra ba'a jechuudha. Gadaa wattuu gadaa koonnitu hidhee damee gadaa isaa ta'anii irra ba'anii adulootis afur immoo waliin hafu jechuudha.
Kana boodas warri filame kun gama aadaatiin warra ergaa dhageetti jaarroleen hayyuun akkasumas hawaasni naannoo ijoollee dabballee kana barnoota aadaa fi safuu fi kaan haga yeroon gaggeessuu isaanii dhaqqabutti isaan barsiisa. Amma amma garuu gumiin gaayoo nama abbaa gadaa ta'u barnoota barreessaa haa baratu waan jedhee fi ijoolleen kun barnoota idilees ni baratu. Obbo Jaataniin dabballeen abbaa gadummaaf kaadhimame nageenyi isaa hawaasaan akka eegamu fulaa walitti bu'iinsi jiru akka hin dhaqnellee himu garuu jedhu abjaataniin. Abbaan gadaa nama dhugaaf dhaabbate waan ta'eef dhugaatu isa eega malee namni akkasitti ramadamee boorana keessaa isa eegu hin jiru jedhu amma gadaan booranaa harka abbaa gadaa kuraa jaarsoo jira isaanis abbaa gadaa torbaatamii tokkoffaa yoo ta'an halakee maallichaan malee abbootiin gadaa lama duraa duubaan filamanii jiru.
Waggaa saddeettan har'aa torbaatamii sadaffaan filamee darbee jira. Waggaa kudhanii ja'an har'aa ammoo torbaatamii lammaffaan filamee darbee jira. Amma ilaalee kuma lamaaf afurtaa asii. Nu amma elekshin probleemiin hin jiru. Kaan kaanan goo qabataa fedhee dhiibuun kaan kaanan goo qabataa fedhee dhiibuun hin jiru. Ijoolleen kun kamiyyuu waggaa saddeet saddeetiin yeroo isaanii eegattee baalli kenniti. Baalli fuuti. Kun ijaarsummaa waggaa gara Afriil deemaa waggaa Afriil duubatti is torbaatamii lammaffaaf kenna. Is torbaatamii lammaffaa waggaa kudhanii lamaan duubatti is torbaatamii sadaffaaf kenna. Inni torbaatamii sadaffaan immoo waggaa digdamaan duubatti alaakee malichaa kanaa kenna. Kanaaf. Namni guyyaa kan wal gargaaraa harka wal qabatanii yookaan ta'ee galu kaan raabsa'ee gala. Hanga qofaan ibeen aadaa walitti kennuu tarmsee jira. Akka tasaa filannoo Itoophiyaallee deemaa dhufaa jira. Filannoo tanaan duuba wabii hin qabne yoo akkuma haqa taatee milkoofne lafti naga taatee tokko injifatee nagaa ceene malee. Gara aadaa keessa gadaatiin immoo haga kum lamaaf afurtama tammu yaarsee kuurdi. Hangoo fedhee woonni walitti bu'an jirtu.
Dhumarrattis sirni kun bulchiinsa caasaa mootummaa keessa jiraate illee bu'aa buusaa jechuun dhaamani obbo Jaataniin. Ogeessii fi barsiisaan antiroopoolojii yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Taaddasee Bariisoo sirni akka godiyyaa kun ijoollee dhalattu gaggeessummaa boriif bocuuf bakka guddaa qaba jechuun dhaaman.
Anam akka beekutti waan akkasii kan jiru amma bal'inaan boorana keessa aadaan kun gaariidhaa hin fayyadaa waan gaarii qaba gaafa jedhani. Aadaa gaarii akkasii maal walirraa fudhatanii guddifachuun uumma isaafis gaariidha. Baay'ina waan nama gargaaruu danda'u.
Kanaan booda halakee maallichaa fi warri saduuka taa'etaaf mudamanis hawaasa naannoo fi qaalluurraa erga eebbee fudhataniin booda gara akeeka waamamaniif itti seenu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmuudhaayitti Naayiroobi.
dhaggeeffatoota keenya qophii keenya irraa kanumaan xumurraa qophii boruutti walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.